Iri ni ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi ry'amerika yumvikana kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda no ku mirongo ya shotiweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri mu burundi mwaramutse neza inshuti muduteze amatwi hano i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema mbahaye ikaze kuri radiyo ijwi ry'amerika turahera ku makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari arakurikirwa n'ikiganiro ejo naho saa kumi n'ebyiri turabagezaho ikiganiro dusangira ijambo bamwe mu batuye umujyi wa bujumbura kuri uyu wa gatandatu bazindukiye mu myiyerekano yo kwiyamiriza icyegeranyo cy'intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru wa oni mu burundi kivuga utunenge twaranze amatora y'ibwirizwa shingiro aheruka banagiriza leta y'ubufaransa kubiba amacakubiri y'amoko mu burundi ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika evariste nzikobanyanka abitabye iyo myiyerekano y'uno wa gatandatu bayihereye ku kibanza cyitiriwe ukwikukira k'uburundi muri zone rohero ya komine mukaza bafashe ibarabara boulevard du peuple murundi bagana ku kibanza cyitiriwe onu kiri muri zone ngagara ya komine ntahangwa icyazindukanye abo banyagisagara kwari kwiyamiriza intumwa idasanzwe umunyamabanga mukuru wa onu mu burundi na leta y'ubufaransa byashyikirijwe na teresiyo ntahiraja umwunganirizi akaba n'umuvugizi w'ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu bavuze bati twebwe twari turi ibwirizwa shingiro none kubera iki izindi huru kubera iki abantu bashikiriza amajambo atariyo kandi twebwe abanyagihugu twaraciye urubanza baca bavuga bati kubera izo mvo zose rero bati twebwe turiyamirije michel kafando ari intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru wawe ni mu burundi ku ijambo yashikirije ku rya mirongo ibiri na kane rusama umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani imbere y'inama ry'umutekano ya oni aho yavuze yuko amatora y'uburundi yaranzwe n'amanyanga menshi ibyo yise mu gifaransa nombreze ihegerarite esida muri muri rw'igifaransa bati ni ukuri turabyiyamirije aho yavuga yuko atakigenda aho avuga yuko ngo yasavye yuko haba umwumvikano ku bwiza shingiro ngo kandi azi neza yuko ubwiza shingiro dufise ubu tubomora neza ingene bwaryo rishobora guhinyanyurwa mu ngingo zayo zo kuva ku ngingo y'amajana abiri na mirongo icenda n'irindwi gushika ku ngingo y'amajana atatu bamwiyamirije ubwa kabiri baca bariyamiriza igihugu cy'ubufaransa na cane cane ku itangazo cashikirije kibishishije ku mushikira isanganyo y'imigenderanire y'ubufaransa n'ayandi makungu aho yubahutse akashikiriza ijambo ricarishamwo abarundi bw'ingane hanyuma kandi baca bariyamiriza n'inama iriko irategurwa n'abakoroni izoba ku wa mbere mu bubirigi hazoba harimo uwitwa mabobori gatarina yahoze ari umudasigana bakaba yarataye umurongo hakabamo kandi ngo n'uwitwa pierre caravera mbonimpa yahoze aronga ishamba ryari ryitwa prodehashe ritakibaho amategeko y'u Burundi hanyuma rero intumbero si yindi bakaba gutegura yandi barementanya rero ku Burundi no mu kwerekana ko mu Burundi ibara ryaguye atakintu kimwe kigenda tanzwe bishoboka kandi ataribyo umutegetsi w'umubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu ari nabwo bwatanze uruhusha kugira iyo myiyerekano ikorwe nabo nyine asanga hari imvugo zibiri hagati y'abanyaburkina faso babiri akavuga ko michel kafando n'uburongoye inama nshingamateka ya afurika badahuza ku bijanye no ku bintu byifashe mu Burundi.
Jean Michel Kafando nyene murabizi yuko intumbi idasanzwe arazigana biko biragenda bikurikiranye. Mugabo yarubahuse arabesha imbere y'inama nkuru y'umutekano yawe. Uwo ava mu gihugu ca Burkina Faso. Hariho nyakubahwa cane arangoye inama y'abashinga amateka y'ibihugu vya Afrika. Ava mu gihugu ca Burkina Faso nawe nyene yaheruka ngaha aho yagirisha inama y'abashinga amateka yo muri Afrika kuva ku magenekerezo ya 2022 na 2023 rusama umwaka wa 2018 aho itangazo risoza iyo nama rivuga riti mukuri mu gihugu cy'uburundi hari amahoro n'umutekano abarundi bareke guhohoterwa no kurenganywa mbere n'ibihano bafatiwe bihagarare kugira ngo abarundi biteze imbere abo bantu babiri rero bose barabona mugabo umwe arabona ubundi ntabona haba afise amatwi mugabo ntibagomba kumva ni ukuvuga abo baba bahindutse abacangero baba bariko baraca amafaranga bahawe na babandi bafise wa mugambi wo kugomba gusenyura leta babigerageje kuva mu bibiri na cumi na gatanu abanyepolitike batavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi basanga kwama abantu bihereza amabarabara igihe cyose hasohotse ivyegeranyo ku burundi atari wo muti ku bibazo bivugwa mu gihugu tasiyano sibomana wo mu runani rw'abigenga mizero y'abarundi abona ko ibiganiro arivyo vyoza bitorera umuti ivyo bibazo amaraporo nk'ayo aba yashikirijwe n'intumwa zidasanzwe bisanzwe z'amashirahamwe atandukanye birazwi ingene bashobora kwerekana ko ibyavuze ari byo canke atari byo inzira rero yo kwama bashira abantu mw'ibarabara nibaza ko atari iyo nzira nziza ica kabiri bagiye mw'ibarabara bakavuga gutyo ntibica bituma abaronse iyo raporo babona koko ko iyo raporo atari yo intumbero yo kuja mu ibarabara si izotorera inyishu ibibazo uburundi burimo ahubwo nk'uko babisabye hakwiye ibiganiro bamwe n'abandi bakerekana inzira twofata kugira ngo koko ibibazo vya politike biri muri iki gihugu biheze bitorera inyishu ku bijanye n'ibiganiro bisabwa n'akafando hagati y'abarundi umuvugizi w'ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu aremera ko ibiganiro bikenewe mu gihugu ariko agahakana ibiganiro vyoza bisaba ivyo gusangira ubutegetsi ivyo yita amagaburanyama abitavye imyerekano yo kuri uno wa gatandatu bafise ico basaba leta y'u Burundi nuko yosohora inzandiko ziyamiriza ibiheruka gushikirizwa n'intumwa idasanzwe umunyamabanga mukuru wawe ni mu Burundi hamwe na leta y'Ubufaransa Bujumbura Evariste Nziko Banyanka ijwi rya Amerika Bamwe mu bakeshaga amaramuko mu mujyi wa Huye wahoze witwa umujyi wa Butare baravuga ko bugarijwe n'ibibazo by'ubukene kubera ko hari ibikorwa bimwe byahagaze. Bimwe muri ibyo bikorwa birimo iby'ubucuruzi kuko hari zimwe mu nyubako zafunzwe kubera ko ubutegetsi busaba ko babanza kubaka inzu zijyanye n'icyerekezo cy'iterambere. Ni inkuru tubaza umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Eric Bagira ubusa.
ukigera mu mujyi wa Huye wahoze witwa umujyi wa Butare mu ntara y'Amajyepfo ubona bimwe mu bikorwa remezo bijyanye n'icyerekezo cy'iterambere u Rwanda rwihaye aha twavuga nk'ikigo abagenzi bategeramo imodoka bashaka kwerekeza mu bice bitandukanye by'igihugu ikibuga cy'umupira w'amaguru kiri ku rwego rushimishije inyubako z'amagorofa n'ibindi umujyi wa Huye uri ku rutonde rw'imijyi itanu igomba kunganira umurwa mukuru w'u Rwanda Kigali mu iterambere uyu mujyi kandi kubera ko uri mu bice abakoloni batangirijemo uburezi hakunze gufatwa nk'igicumbi cy'abanyabwenge gusa muri uyu mujyi kubera gahunda y'ubutegetsi busaba ko abahafite amazu atajyanye n'igishushanyo mbonera bagomba kuyashyira hasi bakubaka amagorofa hari abo byananiye abandi bakagerageza kubera iyo mpamvu urasanga hari ahantu hatari hake hahindutse amatongo nk'ahazwi nko mu cyarabu abavuka i butare bahakeshaga amaramuko kubera urujya n'uruza rw'abaharangwaga mu bikorwa by'ubucuruzi baravuga ko amatongo abateje inzara nk'uyu musaza wemeza ko yahakoze imyaka umunani ahagana mu myaka ya za mirongo inani aragaruka ku isura y'icyarabo muri icyo gihe hari amamodoka y'amakamyo ahapakurura ibirayi ayandi y'amatoyota abapakira bajyana mu cyaro ikintu cyose noneho muri izo za mirongo irindwi na gatatu nakubwiraga hari abarabu bemezaga imirimo baguraga amakawa nko mu masizeni mu kwezi kwa gatandatu bakagura amakawa ugasanga harashyushye ari umukene bwose ntabwo yaburaga nk'ifaranga ntabwo yabiburaga pe nta nzara yari iriho nawe urabona ukabona ko cyarabo ko haduteje inzara undi musaza nawe wemeza ko yakundaga kugemura ibicuruzwa mu cyaraba n'ahavunjishiriza amafaranga muri ibyo bihe aravuga ko kugeza ubu hariho itandukaniro rigaragarira amaso kandi ko kuba harahindutse amatongo ari igihombo gikomeye ariko rero kiriya gihe umujyi wa buta wari ushyushye hari ibikorwa byihuta bagiye kubara ko ari uko leta idahomba urabona nta gihombo gihari amafaranga yari yamangaje izindi yinjizaga yose none imyaka ikaba ibaye ingahe ari mu matongo barahe nk'abaturage b'akarere ka huye bakaba batafaranga yinjiramo hariya amashyire mu isanduka yayo ntabwo abaturage babo bose baba bateye imbere afatiye ku nzu zabo we na bagenzi be babayemo ntiyiyumvisha uburyo inyubako zo mu cyarabu zihapfiriye ubusa nk'ahatu urugero urareba inzu ya nyakatsi urimo wareba amazu nk'ariya atagira icyo akora inzu niba uri hejuru ya miliyoni mirongo ine ugasanga zose zipfuye ubusa ntacyo zimariye abaturage ntacyo zimariye nyirazo urabona ko ari igihombo giteye ubwoba inzu ya nyakatsi ariko nyakatsi zaracitse mu rwanda oya nyakatsi se nk'izi turimo zose ziba nyakatsi wareba zireba ukavuga ngo aya ni amazu nyakatsi si isakaje ibyatsi inzu yose itabashije umuyaga ushobora guheruka ejo n'ejo bundi hari nyakatsi uyu musaza ntiyemeranya bidasubirwaho n'icyemezo cy'ubutegetsi cyo kubaka inzu z'amagorofa mu mujyi wa butare nta muntu ukibisikana undi mu isoko wasanga mu isoko hari urujya n'uruza ubu isoko ririmo ubusa reba ariya amazu ya bihira reba ariya ba semuhungu yose urebye ntabwo yose yuzuyemo ntabayakoreramo bahagije bahari none ariya bose abaye amataje se nk'uko babishaka babona n'abacumbika n'abacumbikamo ukuntu ntaho babona ukurikije uko umujyi wawe umeze ubutegetsi butangaza ko imwe mu nyungu zo kubaka inzu z'amagorofa zirimo gukoresha neza ubutaka ku baturage bakomeje kwiyongera umunsi ku wundi kubera kandi inyubako zafunzwe na bimwe mu bikorwa remezo bitakibarizwa i Butare hari abahisemo kwimurira ibikorwa byabo by'ubucuruzi mu yindi mijyi uyu mucuruzi ukorera i Kigali yakoreraga i Butare aragaruka kuri imwe mu byabarizwaga i Huye bitakihaba urumva Butare yagiraga uruganda rw'ikibiriti urwo nirwo kiraba Butare yagiraga amashuri menshi duhereye nko kuri kaminuza yagiraga abanyeshuri benshi ku buryo bufatika ku buryo bashakaga n'amacumbi ahaturiye kaminuza amacumbi bakabana make ku buryo abantu bageze aho bavuga bati tugiye kubaka ah, amahome y'abanyeshuri bagashora amafaranga mu kubaka amaho- amazu aciriritse abanyeshuri bazajya bacumbikamo kubera ko byagaragara yuko hari abanyeshuri benshi ariko nk'abo ngabo bubatse amacumbi y'abanyeshuri ubu birumvikana ko nta bantu bakibona uyu mucuruzi akomeza avuga ko igihe hakongera gusubirayo ibikorwa remezo bifatika yaterwa ishema no gusubira gukorera ku ivuko kandi nk'umuntu w'umunyabutare nanjye ubwanjye byambera byiza cyane kugeza aho navuga nti umujyi ndabona umeze neza naho na- nagiye gushakira ntiya- ntago ari ngombwa ndumva nshobora no gusubira mu mujyi wanjye ndabona bimeze neza mu kiganiro yagiranye n'ijwi rya amerika mbere y'uko ava ku butegetsi meya wa huye bwana eugene muzuka yemeje ko nta gikorwa remezo cya huye kigeze kihavanwa bityo ko nta wakwitwaza ko yavuye mu mujyi kubera kubura imikorere ntawavuga ko byagiye kuko yaba nirda yaba mize national eh, yaba n'ibindi bigo bitandukanye byari hano muri uyu mujyi byose birakora icyakozwe ni uko administration centrale ariyo yagiye kugira ngo bimenye uburyo bicungirwa hamwe kuko gusa ubwo yari imbere y'abadepite mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka guverineri w'intara y'amajyepfo madame marie hose mureshya nkwano yatangaje ko hari bimwe mu bikorwa remezo asanga byagombye gusubira huye ariko nyiri kuri we hari ikindi kintu nari ndenzeho cyavuzwe no mu nama y'igihugu y'umushyikirano cyangwa se mu mwiherero cy'ibigo byinshi byakoreraga huye bikaba byaragiye rwose nyakubahwa perezidante hari umutungo wa leta uri kuhangikira muri huye ikwiye kugaruka njye nasuye nka kiriya kigo cyita- bita labofari cyakoraga imiti irenga mirongo itatu cyakoraga n'amaserumu serumu ngo zikagurishwa mu bihugu duturanye no mu bindi bihugu uyu munsi gikora umuti umwe wonyine Kwiye rero hari hari za za za rwa ruganda rw'ibibiriti hari za hari ibintu byinshi cyane muri huye eh, si- imitungo ya leta iri kwangirika kandi urebye leta yashyiramo amafaranga makeya bikongera bigakora bigatanga umusaruro hamwe na bya bindi byatuma huye iba umujyi wa kabiri nabyo bigakomeza bikitabwaho mu mpera za bibiri na cumi na gatandatu nibwo ubutegetsi bw'intara y'amajyepfo bwari bwafashe icyemezo gihatira abafite amazu muri huye kuba bayubatse mu gihe kitarenze ukwezi kumwe abananiwe bagahabwa ingurane gusa na n'ubu amatongo aracyiganje kandi nta ngamba zidasanzwe zigaragazwa zo kuyavanamo akabagira ubusa ijwi rya amerika ibutare mu majyepfo y'u rwanda
Eric bagira ubusa mu Rwanda na Evariste Nziko Banyanka mu Burundi ndabashimiye mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda usibye kutwumva ku maradiyo yanyu mushobora no kudukurikira no ku rubuga rwa internet ari rwo wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo com ubu noneho ni umwanya w'ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu Rwanda
murumva ijwi ry'amerika abakomeje kutwumva ni radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda
ibi byashize byasi igihe cy'urubyiruko ubu urubyiruko rufite indoto zitandukanye ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo nk'urubyiruko twigire kuri ejo hacu hashize twubaka ejo hatubereye ikiganiro ejo gitegurwa n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko ikiganiro ejo mugikurikira kuri radiyo ijwi rya amerika ikiganiro ejo ikiganiro ejo ikiganiro ejo ikiganiro ejo iki ni ikiganiro ejo
ubushakashatsi bwakozwe kuri rwanda demographic and health survey mu mwaka wa 2014 ushyira uwa 2015 ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare cyagaragaje ko 20 ku ijana b'abari n'abategarugori bafite hagati y'imyaka 15 na 49 ndetse na gatanu ku ijana by'abagabo bakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina kandi muri bose umunani ku ijana byabaye mu mezi 12 yari atambutse Ese burya wari uzi ko umugabo cyangwa umugore ashobora gukorerwa ihohoterwa rishingiye ku gitsina n'umufasha we babana nubwo baba barashyingiranywe mbere y'uko tubigarukaho mu buryo bwimbitse twifashishije imibare reka tubanze twumve icyo habyarimana jean baptiste meya wungirije mu karere ka burera abivugaho ni agace gato mu ijambo yagejeje ku baturage
burya iyo witwaje ngo natanze inka ngo naragukoye utamuteguye ibyo ni ihohotera niba mutari mubizi kandi akenshi na kenshi wenda sinda akabya ngo ngere mirongo icyenda ku ijana ariko biri hejuru ya mirongo itanu ku ijana aho abagore bahohoterwa muri urwo rwego ibyo nibyo bigenda bikabyara amakimbirane buri gihe akakubonamo igisimba ntakubonemo umuntu umufasha kubera ko buri gihe umukoresha imibonano mpuzabitsina y'agahato
reka tubahe ikaze mu kiganiro ejo mukurikiye kuri radiyo ijwi ry'amerika ikiganiro mutegurirwa n'umuryango ejo youth eco i kigali mu rwanda nk'uko visi meya w'akarere ka burera abigarutseho agira ati imibonano mpuzabitsina y'agahato ni ihohoterwa rishingiye ku gitsina kandi ibi bikorwa hirya no hino mu ngo inshuti bakunze b'ikiganiro ejo iyi ni gahunda y'ibiganiro ku burenganzira bwa muntu aho byibuze rimwe mu kwezi tuzajya tubaganiriza kuri imwe mu ngingo zigize uburenganzira bwa muntu uyu munsi rero twahereye mu rugo by'umwihariko mu cyumba aho urugo rwubakirwa
kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo
imibonano mpuzabitsina y'agahato ishobora gutera amakimbirane hagati y'abashakanye bitewe no kubangamira uburenganzira bwa mugenzi wawe muri iki kiganiro rero tubahishiye byinshi turaza kumva icyo abaturage batekereza ku mibonano mpuzabitsina y'agahato turamenya kandi uburenganzira umugabo cyangwa umugore afite mu gihe cyo gutera akabariro no mu gihe bibaye ikibazo aho watanga ikirego ndetse n'uko iki kibazo cyakemurwa aho ruzingiye rero ni ku ngaruka zibaho iyo urugo rukorerwamo imibonano mpuzabitsina y'agahato turaza kumva inkuru uyu mugore byabagaho
yayinkoreshaga ku gahato ntabishaka yazaga rimwe na rimwe yasinze katabanje kuntegura rimwe na rimwe nanabyanga akanankubita
ese maginga ya uyu mugore wakoreshwaga imibonano mpuzabitsina y'agahato aracyabana n'umutware we ntimujye kure ya radiyo zanyu bityo reka mbonereho mbahe ikaze nanone muri iki kiganiro aho muri studio mugiye kubana nanjye nicole umuziranenge mbagezeho ikiganiro gihagarariwe na roje niyigena naho mizero kirisipe ari ku buhanga bw'ibyuma ikaze kuri mwese
iki ni ikiganiro ejo urankunda rehiye bikandenga ni wowe
muri iki kiganiro turaza kugenda twumva indirimbo zikomeza kudufasha kuryoherwa n'iki kiganiro ari nako tubifuriza gukomeza kugira ibihe byiza aho mudukurikiye muherereye hose
hari utugambo ubwira dusinziriza ndumva ntashaka gukanguka hari umunsi narose nicaye mu mutima w'undi muntu abahanga mu by'ubuzima ndetse n'imyororokere ya muntu bagaragaza ko imibonano mpuzabitsina itanga ibyishimo iyo umugabo ndetse n'umugore bayikoze bombi babyumvikanyeho ariko hirya no hino mu duce dutandukanye ingo zirara zishya kubera imibonano mpuzabitsina y'agahato hagati y'abashakanye ibi kubivuga mushobora kugira ngo nayo abanyamakuru ariko abagabo n'abagore mu karere ka burera baganirije mugenzi wacu honore ishimwe reka tubumve turagaruka mu kanya
noneho weho ukaba wiriwe mu kabari uri gufata agacupa igihe utahiye igihe utekerereje ntabwo ubanza kuvuga ati we n'umugore yiriwe mu mirimo arananiwe reka banze mutegure abitekerezeho agire gute ubu ni ukuvuga ngo igihe ushakiye urahindukiza mu cyaro nibwo buryo bwinshi buriho umugabo yivira mu kabari agahita agusunikira ku buriri mutabanje kubivuganaho wamubona ukumva ko ari icyo agushakira nta kindi ku buryo hari n'abadatinya kuvana umugore mu biganiriro basuwe kubwira ngo ngwino mu cyumba nkubwire ukagira ngo ni amazimano mugiye kuganiraho kandi ashaka kugukoresha imibonano mpuzabitsina ntiyaguteguye ahubwo ugatungurwa no kuba ari cyo agushakira ibyo rero bituma bamwe mu bagore bahahamo impamvu yo kugira ngo aze ngo mpereza impamvu wakuzanye ngewe yinda nayisamye ku mpamvu iyi n'iyi ugasanga ati ndasamye ntiteguye kandi iyo muba mwaganiye neza cyangwa se n'ako bakozi mwagasangiye mwagakwiye kubyara neza biteganyijwe koko gukoresha imibonano mpuzabitsina ku ngufu bishobora kubaho ntiyirari ariko akenshi no kuba hari umuntu yabuze icyo akora umuntu afite imirimo yaba abaye arimo ntabwo yagatekereje ibyo ngibyo ibyo gukoresha imibonano mpuzabitsina ku ngufu ingaruka ziriho bituma umuca ukubiri ku bashakanye hari igihe nk'umudamu ashobora kuvuga ati ngewe ngibi sinabishobora bityo urugo rukaba rwasenyuka umwuga akaba yabukwe n'undi ukwe ugasanga ni ikibazo ku ngo mu bashaka nkaba njyewe narashakanye n'umugabo wanjye tukaba dufitanye abana batanu bagenzi banjye ntabwo babivuga akavuga ati sindabivuga ibi bintu koko ko biteye isoni atungiye kumena amabanga ubwo rero agatinya kubivuga kuko umuntu ubikoreshejwe ku gahato biza kumubuza gutekereza neza icya mbere habamo n'ihungabana ku mutima noneho ubwonko bwe nabwo burya iyo umuntu yagize ikibazo mu mutima n'imitekerereze ye ntabwo igenda neza noneho nanone bya byishimo by'umuryango ntabwo bibaho kwakira aba bana bavutse cyangwa se habone n'ubwo wenda batabaho ariko kwakira icyerekezo cy'ubuzima bwabo kiba ari ibibaho no kubishyira ahagaragara kubishyirwa biba ikindi kibazo n'uwo yatinyutse kubusangiza akamubwira ko ariko bigenda aribwo niko zubakwa agomba kubyakira ukabyihanganira koreshwa imibonano mpuzabitsina ku gahato mbese umugabo azi ko umugore ari umugore ari uwe igihe cyose amushake aba agomba kumubona ko buriya umugore wenda hari igihe buriya muri kamere wenda rimwe na rimwe hari ubwo aba yumva adashaka gukora imibonano mpuzabitsina kuko kubera umugabo aba yumva ngo ni umutware akayimukoresha isaha ku isaha igihe abishakiye cyose ubwo nyine agahitamo agaceceka mu myaka yanjye benshi bifuza kubana n'uwasa nawe hari byinshi byantumye
reka dushimire aba baturage badusangije ibitekerezo byabo ku ikorwa ry'imibonano mpuzabitsina y'agahato aho batuye mu karere ka burera muri aka kanya nawe ushobora kugira uruhare muri iki kiganiro dusangiza igitekerezo cyawe duhe urugero cyangwa utwunganire kuri iyi ngingo ese birakwiye guceceka ngo ubitse ibanga ry'urugo mu gihe uwo mwashakanye gukoresha imibonano mpuzabitsina y'agahato ohereza ubutumwa bugufi kuri iyi nimero zeru karindwi kabiri umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa udusange ku mbuga nkoranyambaga yaba facebook cyangwa instagram pombi utubona ukoresheje ikiganiro ejo nyuma yo kuva mu karere ka burera twerekeje mu mujyi wa kigali aho dusanga profame twese hamwe profame twese hamwe ni impuzamiryango ihuje imiryango mirongo itanu n'itatu yimakaza ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye amahoro mu miryango ndetse inakora ubuvugizi ku bibazo bibangamiye iterambere ry'umugore by'umwihariko kurwanya no gukumira ihohoterwa rishingiye ku gitsina aha rero Ernest Niragire umuvugizi wa Profame twese hamwe aradusangiza byinshi ku mibonano mpuzabitsina y'agahato ku bashakanye ni mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Hussein Kayitare
watangira twibwira tugusanze hano muri Profame twese hamwe nitwa Ernest Niragire ndi umukozi wa Profame twese hamwe ushinzwe ibikorwa by'ubuvugizi ibijyanye no gukora imibonano mpuzabitsina abashakanye batabyumvikanyeho ntabwo dukunze kubyakira no muri serivisi za kanseringi iyo dukoze za statisitike z'abantu twakirana n'ibibazo baza bafite usanga abantu batarabyumva ko ari ikibazo niko nkeka kuko usanga wenda nk'iyo muganira akubwira ati mu biganiro mugera no kumva rimwe na rimwe agashyizemo ko wenda ashobora kuba yarakoreshejwe imibonano mpuzabitsina ku ngufu ariko akanabihuza n'ibindi bijyanye n'irindi hohoterwa yaba yarakoreye mu muco wacu hari ibintu abanyarwanda tuvuga ko mu by'ukuri bibera mu mwiherero ku buryo no kubivuga ibintu bijyanye n'imibonano mpuzabitsina bumva ari amahano kubivuga icyo twita tabu zijyanye nanone zishingiye ku muco nyarwanda ni izihe ngaruka ziva muri iryo hohoterwa rishingiye ku gitsina icya mbere rero bituma umuntu ahungabana ku buryo bukabije mu mutwe ku buryo anashobora no kuzinukwa imibonano mpuzabitsina cyangwa se akaba yatwara inda atifuzaga gutwara atateganyije gutwara ibyo rero bikagira ingaruka nanone no ku iterambere ry'umuryango dufite serivisi zijyanye n'ubujyanama ku ihungabana kugira ngo uwo muntu mu by'ukuri abashe kugaruka ikindi ni serivisi zijyanye n'ubufasha mu by'amategeko uretse kuba yagana porofame twese hamwe hari ahandi hantu yagana hari ya community policing hari inzego z'umudugudu hari inzego z'akagari hari inzego z'umurenge ndetse hari na n'inzego z'ubugenzacyaha cyangwa za polisi eh, polisi y'igihugu iba iri hafi aho ngaho ishobora kuba yabafasha ikindi nanone hari umurongo wa telefone hari imirongo ya telefone hariyo polisi itanga ariko natwe profame tugira umurongo wa telefone utishyurwa abantu bashobora kuduhamagaraho badutabaza kugira ngo bahabwe ubufasha mu gihe babukeneye uwo murongo ni mirongo itanu na kane mirongo itanu na kane ngira ngo ugeze ku ugenda ugaruka ku mategeko ese iryo tegeko rihana ni iri itegeko nimero mirongo itanu n'icyenda agakoni bibiri n'umunani ryo ku wa cumi z'ukwezi kwa cyenda bibiri n'umunani rikumira kandi rihana ihohoterwa iryo ari ryo ryose rishingiye ku gitsina itegeko rihanisha igifungo kuva ku mezi abiri ariko kitageze ku mezi atandatu n'ihazabu y'amafaranga y'u rwanda kuva ku bihumbi ijana kugeza ku bihumbi magana atatu y'u rwanda cyangwa kimwe gusa muri ibyo bihano iyo icyo cyaha cyatewe uburwayi busanzwe uwagikorewe uwagikoze ahanishwa igifungo kuva ku mezi atandatu kugeza ku myaka ibiri icyo cyaha cyatewe uwagikorewe uburwayi budakira uwagikorewe ahanishwa igifungo kirenze imyaka itanu kugeza ku myaka icumi cyangwa se icyo cyaha noneho cyatewe uwagikorewe urupfu uwagikoze ahanishwa igifungo cya burundu
Ernest Niragire umuvugizi wa Profame twese hamwe nawe aragira ati imibonano mpuzabitsina y'agahato ni ibintu bihanwa n'amategeko ariko haracyari imbogamizi yo kuba abaturage by'umwihariko abagore bakunze kuyikoreshwa badatinyuka ngo babivuge muri aka kanya nawe ushobora kugira uruhare muri iki kiganiro dusangiza igitekerezo cyawe duhe urugero cyangwa utwunganire kuri iyi ngingo ese birakwiye guceceka ngo ubitse ibanga ry'urugo mu gihe uwo mwashakanye gukoresha imibonano mpuzabitsina y'agahato ohereza ubutumwa bugufi kuri iyi nimero zeru karindwi kabiri umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa udusange ku mbuga nkoranyambaga yaba facebook cyangwa instagram hombi utubona ukoresheje ikiganiro ejo nakugeza kure nkwereka abajama mwimika ubugeni kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo ndavuga ngo je temeye ubebi ntuzicwa no kuganya
mu gihe mukomeje kudusangiza ibitekerezo byanyu reka noneho twerekeze mu karere ka ngoma ahatuye umugore wabayeho mu buzima bwo gukoreshwa imibonano mpuzabitsina y'agahato n'umugabo we yabyanga agakubitwa bigatuma bahora mu makimbirane mugenzi wacu ive nkuye mu ruge yaramusuye maze adutegurira inkuru ikurikira
agasaro agaseke wakariye mbese yasutiriye tubaye abanzi kunda kurya kugitangira mu minsi mike ukagenda birangira urukundo ruryoha rugitangira aha nyuma ya rukagenda rurangira urukundo burya ni nka bombo urukundo rusazanye isabune urukundo burya ni nka bombo kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo rusazanye isabune urukundo burya ni nka bombo urukundo rusazanye isabune urukundo burya ni nka bombo urukundo rusazanye isabune
banywanyi namwe bakunze ibijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya fm yaba ifite ikibazo ku mugoroba aho muri hose mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri na gatanu ni ijwi rya amerika ku mirongo migufi yitwa short waves tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu
Let's take our time tonight, girl. Above us, all the stars are watching. There's no place I'd rather be in this world. Your eyes are where I'm lost in. Underneath
ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti zacu mugume ku maradiyo yanyu mu kanya gato cyane saa kumi n'ebyiri murumva ikiganiro